iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mwaramutse neza nshuti mwese mutwumviriza hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye rosine munezero kaze kuri radiyo ijwi rya amerika ubwo se yanka nzayigumaho ntacyo bifite turara ijoro ducunga umutekano z'inka zacu baduhaye none nzabasha kubyuka mu buriri ntaburaye nabwiriwe kabiri gatatu ibyo bintu urumva bizashoboka uyu ni umwe mu banyagihugu bakuwe mu mazinga ya mazane hafi y'umupaka w'u rwanda n'uburundi ubu we na bagenzi we baba mu gisagara kiri mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa ku isi zirimwo abanyekongo baca ku kivuko cyo mu ntara ya rumonge mu burundi bababazwa n'uburyo batemererwa gusubiza inyuma ibifungurwa baguriye mu burundi hari kandi n'ikibazo cyatewe n'itorwa rya perezida muri zambiya ritemerwa na bose turaza kuzibashikiriza mu kanya imbere yo kubashikiriza amakuru yo mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugwa mushikirizwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse neza aloyize muramutse rosine tuyahere kuri inkuru yo muri zambia nyine haba umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi united Party for National Development UPND ugiye kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ku munsi wa gatanu aho uvuga ko Perezida Udgar Lungu atatsinze amatora yo kuwa cumi na rimwe z'uku kwezi k'umunani uwo mugambwe uvuga kandi ko uzoburizamwo iyo imikwa ryiwe ritekanijwe ku munsi wa kabiri uza umuvugizi w'uwo mugambwe charles kakoma yabwiye ijwi rya amerika ko bafise ivyemeza ko abatunganije amatora bahengamiye kuri perezida lungu n'umugambwe wiwe patriotic front ariko abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi bo bamenyesha ko abaje guhagarikira ayo matora baba abo mu gihugu hagati canke abanyamahanga bose batangaje ko yabaye mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi ko atabusuma bwabayemwo mu buganda abategetsi bo mu buraruko bw'ico gihugu bamenyesha ko ikiza ca korera cateye mu kambi y'impunzi irimwo abanyesudani yo mu manuko muri ako karere ubwinshi bw'abantu hamwe n'imvura nyinshi irangwa muri ako gace nivyo bavuga ko bituma ico kiza congerekana mu mpera z'indwi irangiye abategetsi bo mu buganda batangaje ko abantu mirongo ine na batanu ari bamaze kumenyekana ko banduye korera mu kambi y'impunzi irahitwa pagirinya ni mu buraruko bw'ubuganda impunzi zigera ku bihumbi mirongo umunani z'abanyesudani yo mu manuko nizo zimaze guhungira mu buganda kuvaho intambara yongeye kwadukira k'umurwa mukuru juba mu kwezi guheze iyo kambi y'ipagirinya imaze kwakira impunzi zishika ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani mu gihe igitigiri cyayo itekanijwe kwakira kiri munsi y'abantu bangana uko muri brezil naho abanonotsi babiri b'abanyamerika mu byo koga ganar benz na jack conger bahagaritswe ku kibuga cy'indege ciriyo do janeiro mu gihe bari ko barataha muri amerika ejo ku munsi wa gatatu ibyo bishyikirizwa kandi bikemezwa n'abo muri komite itegura amahiganwa ya olympique bafashwe inyuma y'aho umushikirizamanza wo muri brezil yasohoye umutahe ejo kuwa gatatu nyene wo guhagarika abandi banyamerika babiri nabo nyene bari mu bahiganwa mu koga kuko ngo babeshe ko basahuye utwabo muri Brezil Ryan Lakti hamwe na James Fagan ngo barabeshe ko bibwe n'abapolisi bo muri Brezil igihe bariko basubira aho barara ni tagisi mu ijoro ryo ku munsi wa mungu ariko se witwa lacti yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko umuhungu wiwe yari yamaze kwigarukira aha muri amerika igihe uwo mutahe wo kubahagarika wasohoka ku munsi wa gatatu abategetsi bo muri brezil bavuga ko abo banonotsi b'abanyamerika mu koga atakuri bavugishije ko bakwiye kurengutswa imbere y'ubutungane bakisigura mu gihe lacti avugwa ko yagarutse muri amerika uwo wundi nawe Fagan yabwiye ikinyamakuru cyandikira muri leta ya texas cyitwa do san antonio express news ejo ku munsi wa gatatu ko we akiri muri icyo gihugu cya brezil hano muri amerika ubwicanyi buheruka gukorerwa umuyimamu hamwe n'umufasha mu bikorwa byo gusengesha mu gisigara ca new york bwatumye abandi bayisilamu baba muri leta zunze ubumwe za amerika bagira ubwoba ku mutekano wabo mu gihe ubutungane bukiri mu matohoza yo kumenya ko nimba ubwo bwicanyi bwari bufatiye ku rwanko kubw'abayisilamu batari bake ubwo bwicanyi ngo bugaragaza urwanko bafitiwe ngaha muri amerika umwigisha muri kaminuza ya georgetown university engi abdelkadere amenyesha ko atankeka abayisilamu bageramiwe muri amerika atanga akarorero k'amajambo y'urwanko ku bayisilamu akoreshwa n'abanyepolitike bamwe bamwe bariko bahiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagitangura imyamamazo yo gush- yo kwiyamamariza ik- gutwara amerika gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene abayisilamu ijana na mirongo umunani barakubaguwe nk'uko amaraporo y'ivy- n'ivyigwa vyakozwe bivyerekana mwomenya ko amerika irimwo abayisilamu baharurwa ku miliyoni zitatu n'ibice bita- bitanu muri turukiya naho igihugu kigiye kurekura abanyororo ibihumbi mirongo itatu n'umunani kugira baronke aho bashira abamaze iminsi bafatwa bagirizwa kugira uruhara mu bashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi guheze mu butumwa bwa twitter yashikirije ejo kuwa gatatu umushikiranganji w'ubutungane wa turukiya bekir bozgade amenyesha ko iyo ngingo yafashwe na leta yiwe ntamvo zatanzwe kuri iryo rekurwa ry'izo mbohe ari kumwe mu bategetsi yamenyesheje ko abanyororo batigenjeje nabi mu mabohero aribo bagiye kurekurwa ariko ngo bakazobandanya bagumizwa ko amaso
ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwariko muyashikirizwa na aloyise bigirimana abanyekongo basanzwe baca ku kivuko cyo mu ntara ya rumonge barababazwa n'uburyo bajabukana ibifungwa mu burundi yamara bo bakabuzwa gusubirana inyuma ibyo mu burundi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidelite ishatse niwe yaduteguriye iyi nkuru ahitwa ibanda mu gisagara ca rumonge hari ikivuko gishikirako amato avuye mu gihugu ca tanzania hamwe n'ayavuye mu gihugu ca kongo kuva tanzania ifashe ingingo ihagarika ibifungurwa vyaho kuza mu burundi kuri ico kivuko hasigaye hagwiriye cane cane amato avuye mu gihugu ca kongo ayo mato ahanini abazanye indagara n'imikeke iba yarobewe mu gice ca tanganyika giherereye mu gihugu ca kongo ahitwa ibugari mu karere ka fizi abanyekongo bazanye ivyo bidandazwa agashavu karaniga tutasikia vibaya sana sisi tunalotandaga mnakula huko. na sisi twiyumva nabi viazi, cyane kuko maharagi, turabazanye indagara mu karya mahembe, natwe ibiraya makabeji, ibiharage ya kwetu amashu inakuja ni kuko huku, iby'iwacu Burundi tubizana mu tunakula, burundi mukabirya alafu ya kwetu natwe tunakisia mukatwangira huku, utwara tunajua iby'iwanyu nini, kama ibihugu hichi biri vitu hamwe pamoja, hariho guhanahana tunabadilishana ibidandazwa vitu, ivyino tunaona bikaja huku hariya vya bya huku hariya vinakuja huku. Kumbe bikaza ino inzoga tu gusa nizo ile muduha polisi sikiya imekuja nzoga inatuelewesha, ziratuboreza tunalewa mbu na- ninayo naomba igashaka chakula.
dusaba leta y'u Sasa Burundi tunapata igeze kurya vile bita vitu.
biraza Tunasema muri serikali ya Kongo Burundi, kuko itusaidia na sisi biradufasha chakula ikwenda Kongo kwa sana sisi ile chakula tusaidia ako gashavu kari no mu barundi bahora baja kwisoma mu gihugu ca kongo aho bavuga ko basigaye bakumbura ibifungurwa bimwe bimwe muri kongo bitakibonekayo uyu ni umwe muri bo ntibikijayo nta n'ibyo tukibona ndabikumburaa cyane ndakumbura ibiraya amashu intori ibijumbu hariya nta biri mu bisanzwe haboneka imikeke gusa imikeke niyo ikunda kubonekayo gusa ibisigaye byose ni ubugari n'imikeke twirira nta bindi bisaba yuko vyogenda ha- twe nk'abarundi tugiye tukaronka ubuzima bwiza ihanahanwa ry'ibidandaza hagati y'abarundi n'abanyekongo hamwe n'abatanzaniya ntigifashe neza ibyo rero vyatumye haba ubukene cyane cyane mu vyari bitunze ku ruhande rumwe uruja n'uruza rw'amato yahora ava mu gihugu ca tanzaniya rusa n'urwahagaze abikorera imizigo yahora iva muri tanzaniya ubu bugajwe n'agashomeri kubera ko muri tanzaniya ariho bavuga yuko hahora hava ibidandazwa vyinshi vyongeye hari n'abafise ubwato busozwa bwahora bufasha mu kwegereza ibiba vyavuye muri tanzaniya ku nkengera z'ikiyaga tanganyika abo nabo nyene bavuga yuko muri kino gihe bicaye kubera ko muri tanzaniya atakikivayo ku rundi ruhande abadandaza bahora bakora urudandazwa rw'ibifungurwa bija mu gihugu ca kongo nabo nyene baricaye kuva urundi bufashe ingingo ibuza gushora ifungurwa hanze y'igihugu abanyagihugu twasanze kukivukana cane cane abugarijwe n'agashomeri bavuga ko umunyagihugu muto muto akinyizwa na mwene izo ngingo bari dukeneye yuko bobirekura kubera natwe turonke n'akazi ko kuvyinzi kubera natwe twaronka muri turya nyene twahora twinziza muri two two kurya bazana amahera ya valeri bageze no bakavunja amahera menshi cyane mugabo nko mu gihe bijya bintu batabirose bagaca basubirana ry'amahera yabo inyuma ntibabibona neza biratwise twebwe abanyagihugu ivyo bintu baza barafata ngo nibize biragumiye nk'ivyo yava itanzania ntibize aha mu gihugu ivyo yava mu rundi ntibisohoke ivyo vyose bica twebwe abanyagihugu umurimyi arima kugira ngo aronke ikimufasha umucuruzi akarusha kugira ngo aronke ikimufasha none bazibiye twese twese tubabande bo birashika bakaba bafise uburyo bwiza yoyo bari ku ntwara tuzibyo baba batwiciye abanyagihugu twifuza yuko leta y'u Burundi na leta ya Tanzania yuko byo kwicara hamwe bikavugana byo mu Burundi bigasohoka n'ibyo muri Tanzania bigasohoka na twebwe abanyagihugu bato bato twara tudandaza tutwara ibidandazwa ha- hanze muri Kongo cyangwa muri Tanzania byaduha avantage tukaronka udufaranga dushobora kwibeshaho abenshi intwaro bavuga ko ingingo yafashwe yo kuzibira umwimbu ntusohoka igihugu ko yazinye akarusho ku munyagihugu juvenal bigirimana ni ruramata w'intara ya rumonge oya ahubwo iyo ngingo twarayishimye n'abanyagihugu kiretse bamwe bamwe barayishima gose nk'uko navuze ko na tanzania itabizanye kandi babifitiye uburenganzira n'uburundi babifitiye uburenganzira ahubwo ubu rero turashima kuko ico catumye igiciro mu burundi gikoroka bavuga ngo amahera y'uburundi ngo yataye agaciro nta gaciro yataye mu gihugu mu gihugu hagati amahera y'uburundi afise agaciro kadasanzwe abanyekongo naho bankigwa gutwara ivyimburwa vy'uburundi mu gihugu cabo inzoga zo zihingurwa n'ihinguro ry'inyobwa braseri barazirekuriwe ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika abanyagihugu bari mu miryango ishika ku ijana bimuriwe amazinga ya sharita na mazane mu ntara ya bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda barashimira ubutegetsi ku gikorwa cyiza bakoze ariko baratakambira leta kubafasha kubera basinzikajwe n'inzara ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagiruwusa amezi agiye kuba abiri imiryango isaga ijana yimuwe mu birwa bya sharita n'amazani mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera batangiye ubuzima bushya batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa mbuganzeri batima mu nzu nziza bamwe borojwe n'inka za kijyambere ubuvuzi bw'ibanze hafi yabo muri rusange ni amashimwe ya rubanda ku butegetsi icyakora ubu kuri aba bari batunzwe n'ubuhinzi inzu nziza benshi urasanga irangwamo intebe n'uburyamo iki ngiki aha duhagaze gutya nyine barakinze urufunguzo umudamu arujyanye ariko iyi ni- ni icyumba bageneye kuba nashyiramo ibintu byo kurya gutyo nta kintu kirimo ubu ngubu nyine ni uko urabireba nubwo ubona nta rufunguzo rwaho ariko ubona ko haboneka nawe ureba urabi- urabibona iki ni icyumba cy'abashyitsi iki ni icyumba nanone cyanjye bwite nanone nka nka nyir'urugo n'umudamu wumva na radiyo
na leta ntabwo nari kubona ubushobozi kuko urabona buriya nta buye ririmo ni umu- urabona ntacometse Eh.
akaradiyo wakaguze ugezemo hano aka karadiyo nakaguze ngezemo hano mu muhamba nari nakuye mu rugo reba amakuru ndayakurikira ijwi rya amerika ndaryumva radiyo rwanda ndayumva mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwatanze ibiribwa ku bimutse ariko byarashize ari nayo mpamvu benshi bari baramenyereye guhinga mu bishanga bikikije ibirwa bya mazane na sharita bakanashoka imigezi n'ibiyaga mu burobyi barera yo kwarika barashimira umukuru w'igihugu paul kagame ku gikorwa cyo kubimura ariko bakomeza no kumusaba yakaciye inkoni zambati rwose ibintu wakoze byari byiza byarabanejeje ariko rwose ti winanirwa na gato iyo udufashe ibiryo turya ti winanirwa na gato ti rwose baragushima ti wabahaye inka wabahaye byose rwose atari ikintu kibarebeje ni akantu gato k'inzara konyine rwose nibarebe badufashe baduhe n'aho tugomba guhinga kuko batwemera ko bagomba kuduha hegitari y'umurima nibaze bayiduhe dufate amaboko duhinga ntabwo tuzakomeza tubasaba ariko mu gihe bazaba baduhaye bya biryo twabasha kujya gukora aha handi noneho ya mezi yabo akazarangira kudufasha natwe twarabonye icyo twigezaho barorojwe izo nka za kijyambere ariko kubera ubushobozi bwabo kuri ubu ntibashobora kuzitaho ntibazahirira ntibanazivomera cyo kimwe n'uko batazitaho mu buvuzi ariko ibiriho kuri bamwe biraca amarenga ko bikomeje bityo ziza kubananira nimburara kabiri gatatu ubwo se ya nka nzayigumaho ntacyo bifite turara ijoro ducunga umutekano z'inka zacu baduhaye none nzabasha kubyuka mu buriri nta buraye nabwiriwe kabiri gatatu ibyo bintu urumva bizashoboka ikiruta rero ni uko ngiye nzakora nkababwira nti mufate inka harimo abantu batazifashe bataraziha bakaba aribo baziha bo bafite icyo barya ngewe nkajya guhahira urubyaro rwanjye n'abana banjye tukagenda iyo ugeze muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa mbugagari mu murenge wa rweru uhabona abantu mu ngeri zose bigunze badafite icyo bakora ubutegetsi bwabasezeranije amasambu yo guhinga ariko ntaratungana kubera imvura yaguye barasaba ko igihe aho guhinga hataraboneka ubutegetsi bwabemerera bakaba bahinga mu bice bari batuyemo kugira ngo bazabashe guhangana n'ikibazo cy'inzara ubwo abandi bari kurima amasambu bafite yabo twari turabyuka twicaye nta kazi dufite gusa tugashaka kurya nk'abanyamakuru mwatuvugira tukabasha kuba twabasha guhinga muho twavuye nda niyo twahinga mose zimwe yonyine n'ahandi hamaze kuboneka tugahinga tukabona imisaruro ihagije ahubwo ngo duhora dutanga ngo dufite inzara ngo turashonje leta nidufashe natwe turashaka uburyo natwe twakwifasha tugumye gutera induru icyakora bari bahinze aho bimutse muri iyi nzara bo ntibayumva kuko binyabya bakajya gusarura ibyo bari barahinze mu kiganiro ijwi rya amerika yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa rweru ku mpungenge zose abimutse sharita n'amazani bagaragaza bwavuze ko zigiye kuva mu nzira ku kibazo cy'abasaba ibiribwa ubuyobozi bwa rweru bwavuze ko buzita ku miryango itanu gusa bigaragara ko ibabaje kurusha iyindi indi miryango isigaye igakura amaboko mu mifuka igakora bwavuze ko ikibazo kiremereye kandi nacyo kigiye gukemuka ari cyo kubonera isambu imiryango isaga ijana ku buryo mu cyumweru gitaha baraba batangiye guhinga nk'abandi bwana jean dodiye barihenda ashinzwe uburezi mu murenge wa rweru ariko kuri ubu arasimbura umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rweru kuko ari muri konje biri kwihuta kubera ko twese twashyizemo ingufu ari urwego rw'akarere rushinzwe ubuhinzi ari urwego rw'umurenge serivisi ishinzwe ibintu by'ubutaka n'ubuhinzi eh, ndetse na mobilizasiyo turi gukora kugira ngo muri kino cyumweru gitaha ubwo butaka bube bwabonetse twumva rero nta gutinda kwaba ari ukongera gutakaza izindi ngufu gusubira hariya byonyine n'urugendo rwaho ni ikibazo ahubwo bakorera hariya hafi nta mpungenge rero zihari yuko aho guhinga hazaboneka vuba muri kino cyumweru kiraza ku buryo barajyana n'abandi mu bijyanye no guhinga kubigaragarira amaso ni uko abimutse mu birwa bya sharita n'amazani nibamara kumenyera ubuzima mu bihe bizaza b'inkwakuzi bashobora kuzatera imbere byihuse ugereranije n'ubuzima bari babayemo ubutegetsi bwizeza ko mu minsi iza bubagezaho agakiriro aho bazaba bafite amahirwe yo kwiga imyuga ibintu byari kure nk'ukwezi mu birwa kugeza ubu mu birwa bya mazani na sharita haracyabarirwaho imiryango isaga magana atatu itarimuka ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
uyu ni umwanya w'inkino mu gisagara ca riyo muri brezil ihiganwa rya olympique rirabandanya mugenzi wacu edi rwema aratubwira uburyo iryo higanwa ryifashe
umurundikazi francine niyonsaba yabaye uwa mbere mu itsinda yirutsemo rya metero magana inani mu bagore mu marushanwa akomeje i rio de janeiro mu gihugu cya brezil akaba yatsindiye kuziruka muri kimwe cya kabiri ku munsi w'ejo mu itsinda yarimo francine yakoresheje umunota umwe n'amasegonda mirongo itanu n'icyenda abakurikiranira hafi uyu mukinnyi bemeza ko afite amahirwe menshi yo kuzatahana umudari abo barimo bwana tarisis harerimana ushinzwe itangazamakuru muri komite olympique y'u Burundi twavuganye ari i Rio de Janeiro muri Brazil nta ngorane zari kuba kuko turabye umwanya afite afite umwanya mwiza cyane umusiga ubu akaba ari yisemenya yitwaye neza kubera ko akiruhishije cyane eh, ni ukuvuga lovisa uyo wo muri suwede yagerageje kwiruka ariko urumva ntiyari gushobora kumushyikira kandi eh, biraboneka ko francine atabishizemo ishaka kuko ku by'ukuri barondera babiri bazurya mu gice cya kabiri cy'urukino nta kwiruhisha rero icyo twibaza ni uko no muri demifinali ashobora kwigenza neza kuko nta bumwe bwinshi naho uyu munsi iyo hari hashushe cyane bikaba byagoye bamwe mu bari bariruka ariko ku byerekeye umugwi wa francine aba yaba ari ijya mu kenya cyangwa yo muri afurika y'epfo bazohiganwa cyane cyane muri finali nibaza ko ata ngorane bagize kandi nta shyaka rinini babishizemo kuko abo bahiganwa ni abantu badafite imyanya myiza ese amahirwe kugeza ubu ngubu muha francine niyonsaba anganate mugiranije ah, n'abandi bakinnyi mubona bazaba bakinana muri izo metero magana inani ku bagore amahirwe ni uko ashobora kuronga imidari eh, tugereranyije imyanya yagize tugereranyije n'abahinga mu kwiruka izo metero amajana umunani tugereranyije mbere n'ayandi mahiganwa yagiye araba kuko abamwisize washoboye kumusiga gusa ku isi yose n'isemenya uwo muri eh, afurika y'epfo ubundi nawe eh, twibaza yuko eh, igishobora kumugora gusa ni uko nk'abakenya baba barimo cyangwa abo muri etiyopi n'abandi bogerageza gukora mu migwi eh, ibyo rero eh, imetero z'amajana umunani ziragoye kuko usanga bugarana umuntu akabura haca ugasanga ah, bagusanze imbere ugasanga baraguteze Eh, ariko twibaza yuko amaze kumenyera amaze kugira amahiganwa menshi cyane eh, kuri francine nta ngorane ashobora kuronka ariko ihiganwa n'ihiganwa eh, twe twizeye mu by'ukuri bigenze neza umudari ugira kabiri eh, ubu ni zahabu se- nibyo semenya ashobora kumusiga ariko nabyo ni uguhiganwa n'uyo wo muri afurika y'epfo n'iyo kwamba yizera ko ashobora kuronka umudari w'izahabu naho afite umwanya mwiza ibyo rero twibaza ko byose umukozi wiwe n'abandi bamushyigikiye eh, bamuhanuye ashobora kwigenza neza uburundi bugasubira bukaronka umudari niwo baronse mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatandatu ya santa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe yahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo zitandukanye uyu ni umwanya w'ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya leta zunze ubumwe za amerika
abanyamahanga bajejwe gukurikirana agateka ka muntu barerekanye impungenge zikomeye ku banya irani b'abasuni batari bake bavugwa ko bishwe mu ntango z'uku kwezi nta byinshi bizwi ku bantu bishwe yamara benshi muri bo ni abo mu bwoko bw'abakird bari bafungiwe mu ibohero ry'ahitwa gohardasht bagirijwe na leta kuba ngo bakora ibikorwa by'iterabwoba bagirizwa ko bazira imana hari amakuru avuga ko abanyororo bafashwe bunyamaswa kugira bemere ibyo bagirizwa ko imanza zabo zabaye iza ngondagonde zamaze igihe gitoya kandi zabereye mu munyegero umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ajejwe agateka ka muntu zaid rad al hussein yatangaje ko ibyaha abo bantu bagirijwe bidasobanutse hamwe no kutubahiriza agateka k'abagirizwa ibyaha no kubacira urubanza rutabereye vyatumye haba akarenganyo gakomeye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch ryatangaje ko ingingo y'igihugu ca iran yo kwica ikivunga abanyororo ku itariki zibiri z'ukwezi k'umunani ari ibintu bibabaje cane mu gihe abantu amajana abiri na mirongo itatu bamaze kwicwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere iran yasubiye kuza mu kibanza ca mbere mu karere mu kugandagura abantu mu cegeranyo ca nyuma ku vyerekeye agateka ka muntu kw'isi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatangaje ko muri iran uburenganzira bw'abanyagihugu bugeramiwe bikomeye harimwo uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro uburenganzira bwo guhitamwo idini umuntu ashaka uburenganzira bwo kugira amakoraniro hamwe no kutisunga amategeko ico cegeranyo catangaje ko leta ya iran yatoteje cane cane imigwi y'abantu bari ku rushi harimwo abakurd abarabu aba azeri hamwe n'ababarushi mu kubahagarika mu buryo budaciye mu mategeko kubagumiza mu mvuto mu kiringo kirekire bataracigwa urubanza hamwe no kubakubagura ingingo ya leta y'igihugu ca iran yo gukoresha igihano co gupfa yerekeye cane cane ubwoko buri ku rushi ku vyerekeye igandagurwa ry'ikivunga ry'abanyororo b'abanya irani b'abakurd umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika mark turner yatangaje ko amerika yasubiye gusaba iran kubahiriza no gukingira agateka ka muntu no kubona ko abantu bose baciriwe imanza neza kandi ziciriwe ahabona turner yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zagumye zerekana impungenge ku nyifato ya iran ku bijyanye n'agateka ka muntu zibicishije mu nzira zitandukanye leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya kwerekana iyo nyifato ya iran mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe no mu zindi nzego mpuzamakungu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere y'uko dusezerana reka aloyizi bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi
abategetsi bo mu buraruko bw'ubuganda bamenyesha ko ikiza cya korera cyateye mu kambi y'impunzi irimo abanyesudani bo mu mpanuko muri ako karere mu mpera z'indwi irangiye abategetsi bo mu buganda batangaje ko abantu mirongo ine na batanu aribo bamaze kumenyekana ko banduye korera mu kambi y'impunzi irahitwa pagirinya ni mu buraruko bw'ubuganda ubwinshi bw'abantu hamwe n'imvura nyinshi irangwa muri ako gace muri iki gihe nivyo bituma ico kiza congerekana naho muri zambia umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi united party for national development ugiye kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku munsi wa gatanu avuga ko perezida Udgar Lungu atatsinze amatora yo kuwa cumi na rimwe z'ukwezi k'umunani uyu mugambwe uvuga kandi ko uzoburizamwo iy'imikwa yiwe ritekanijwe ku munsi wa kabiri umuvugizi w'uwo mugambwe yabwije ijwi ry'amerika ko bafite ibyemeza ko abatunganije ayo matora bahengamiye kuri perezida lungu hamwe n'umugambwe wiwe patriotic front muri brezil naho abanonotsi babiri b'abanyamerika mu byo koga ganar bents na jack conger barahagaritswe ku kibuga cy'indege ci rio de janeiro mu gihe bariko barataha muri amerika hari ejo ku munsi wa gatatu bafashwe inyuma y'aho umushikirizamanza wa brezil yasohoye yasohoye umutahe ejo kuwa gatatu nyene wo guhagarika abandi banyamerika babiri nabo nyene bari mu bahiganywa mu koga kuko ngo babeshe ko basahuwe utwabo abanyamerika babiri babiri bariko bararondegwa ni Ryan Lakti na James Fagan naho ubwicanyi buheruka gukorwa gukorerwa umuimamu n'umufasha wiwe mu gisagara ca New York bwatumye abandi bayisilamu baba muri Amerika bagira ubwoba ku mutekano wabo mu gihe ubutungane bukiriko buragira amatohoza yo kumenya ko nimba ubwo bwicanyi bwari bufitaniye bwari bufatiye ku rwanko kubwo abayisilamu batari bake ngo ubwo bwicanyi ngo bugaragaza urwanko bafitiwe muri iki gihugu cya amerika naho igihugu cya turukiya naho kigiye kurekura abanyororo ibihumbi mirongo itatu n'umunani kugira kironka aho gishira abamaze iminsi bafatwa bagirizwa kugira uruhara mu bashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi guheze
inshuti namwe bagenzi twazindukanye ibiganiro byacu muri kino gitondo bigarukiye ngaha ku izina rya bagenzi banjye bose bamfashije kuyategura no kuyabashikiriza ndabashimiye shimiye kandi innocent kimenyi yashyize hamwe ibi biganiro amakuru mwayashikirijwe na aloyizi bigirimana nayo kuri mikoro mwari kumwe nanjye hozine munezero ndabifurije amahoro y'imana mugira umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.